Bakunzi b'ikiganiro Murisanga ndabasuhuje mwese aho muri mugire umunsi mwiza hano ku ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbanze mbashimire mwese kuba mukurikira ibiganiro muri benshi kandi bamwe muri mwe mukiyemeza kutugezaho umusanzu wanyu mu by'ukuri inkunga yanyu iba ikenewe cyane kugira ngo tubashe kubona ikiganiro kibanogeye twibukiranye kandi ibi biganiro by'amateka y'u rwanda aturanga amateka twumvise twabwiwe amateka asobanura imibereho yacu ubu kandi ategura ibihe bizaza ni umusanzu wanyu gusa ibiganiro tubagezaho aba ari umutungo wihariye w'ijwi ry'amerika niyo mpamvu nongera kwibutsa ko bitemewe na gato ko hagira uterura ibi biganiro akabyiyitirira agashaka kubihinduramo ikindi kintu kubifuza kubyumva birenzeho mwajya ku mbuga zacu zitandukanye mukabikurikira ku bijyanye na kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu twahereyeho mu bantu benshi bakomeje kwitabira ibiganiro byacu kimwe n'inyandiko twagiye tubona hari byinshi byakomeje kutubera urujijo n'amayobera tukabura n'abaduha ibisobanuro amwe muri ayo mayobera ni imyaka igera kuri ibiri uwari perezida w'u rwanda gerigori kayibanda yamaze afungiye iwe ikavumo mu nkengero za kabgayi ubu ni mu karere ka muhanga andi mayobera ni ayerekeranye n'inyandiko zemeza urupfu rw'aba mu banyapolitiki bavuye muri za gereza inyandiko zashyizweho umukono n'umuganga ariko zitagejejwe ku miryango y'abanyakwigendera ese abo izo nyandiko zari zigenewe babyakiye bate mu kiganiro cy'uyu munsi turabasogongeraho namwe kandi muzatubwira uko mwabyakiye reka nongere ntumire mugenzi wacu venuste nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina urakoze cyane Etienne karekezi ku batwumva ducukumbura amateka kuri kudeta yabaye mu rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu yikuraho perezida gerigori kayibanda asimburwa na yuvenali habyarimana mu kiganiro cy'uyu munsi mu gice cya mbere turagaruka ku minsi ya nyuma ya perezida gerigori kayibanda kugeza amagingo aya mu biganiro twabagejejeho ibisobanuro ku birebana n'urupfu rwa perezida kayibanda byakomeje kutubera amayobera bamwe muri mwe mwarabitubajije ariko ntitwabasha guhita tubasubiza impamvu irumvikana kandi kuko tutari duhari icyo dukora dukomeza kwitabaza abakekwa kuba baragize uruhare cyangwa se abagize ibyo bibonera n'amaso yabo uretse iby'urupfu rwa kayibanda hari n'ikibazo cy'imibereho ye kuva avuye i rwerere aho yari afungiye mu mpera za mirongo irindwi na kane akazanwa ikavumu iruhande rwa kabgayi ubu ni mu karere ka muhanga aho yagejejwe aje gushyingura umugore we nawe akahaguma kugeza igihe yitabye imana ku itariki ya cumi n'eshanu ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itandatu hari byinshi twagiye tubwirwa ku minsi wari umukuru w'igihugu kugeza ku itariki ya gatanu nyakanga mirongo irindwi n'itatu yamaze afungiwe mu rugo byavuzwe ko yari afunganywe n'umuhungu we piyo kayibanda byaravuzwe ko atasurwaga byaravuzwe ko yashatse gutoroka ko yicishijwe inzara ko yari afite abaganga bamuvuraga ko yapfuye amarabira radiyo ijwi ry'amerika yakomeje gucukumbura ayo mayobera dushakisha abantu bashobora kuba baramubaye hafi mu gihe cy'imyaka ibiri yamaze kavumu twabonye umugabo wamurindaga yitwa paul rugenera yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'irindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ine yari afite ipeti rya kaporari ari mu kigo cya gisirikare i Gitarama niho yaherewe ubutumwa bwo kurinda perezida Gerigori Kayibanda uyu mugabo yemeye kwakira ijwi ry'Amerika tumutumaho mugenzi wacu Eric bagira ubusa baraganira
ntangira gucunga umutekano wa Gregory ex perezida Kayibanda ni muri mirongo nyine ni muri mirongo irindwi na gatanu mu kwezi kwa gatanu nko mu matariki makumyabiri mvuye mvuye i nyanza ubwo na mutabaruka abonye ko nari kapabure abarindaga kayibanda bari baratoranijwe hari poromeseri ja majoro habiyaremye na poromeseri ja ntakarimaze wavugaga ku gisenyi no poromeseri ja majoro habiyaremye yavugaga i butare arareba asanga ati arampamagara mu biro ati ndabona uri kapabure mu bantu barinda kayibanda nawe ngiye kugushyiramo tuhite tuguha abasirikari iporoto ujye uyijyana mujye musimburana ni muri urwo rwego yansize nyine kuri lisite nkajya njya gusimburana no poromeseri ja no nta poromeseri ja majoro habiyaremye twamaragayo icyumweru tugasimburana kuwa gatandatu gutyo tugenda dusimburana birakomeza umwaka wa mirongo irindwi na gatanu urarangira dutangira mu mwaka wa mirongo irindwi na gatandatu dusimburana ubwo bigeze mu kwezi kwa munani haje kuza umusirikare umuserija bari bahaye imitasiyo igitarama witwa ntigashira ngo wavukaga ibyumba noneho nawe kubera ko yari suzi ofisiye ahageze ubwo mutabaruka we yari yabonye imitasiyo hari leto n'akandi kwe ubwo nawe aravuga ati mu byo ari byose nawe ngushyize mu ikipe izajya ijya gucunga akayibanda bo ubwo bigize ko yari ahageze mu kwa munani nko muri makumyabiri z'ukwa cyenda bamuha abasirikari ajyana poroto nyine kujya gucunga akayibanda asimburana n'uwari uriyo nuko nanjye bigeze mu matariki arangije y'icyumweru nko mu matariki atanu z'ukwa cumi ubwo ngenda agiye kumusimbura ari kuwa gatandatu ngezeyo nsanga yadeparashije piyo kayibanda wabanaga na se nyine aho ngaho ikavuma aho turaza kuhagera ahubwo uretse mwebwe mwamurindaga hari abandi bantu babanaga na kayibanda nta bantu babanaga nawe uretse piyo kayibanda uwo muhungu we na famiye mbese yamwitagaho yari nyirabukwe n'umusaza w'umuboyi nibo bati nyirabukwe ibyabatungaga babiteguriraga kwa nyirabukwe uwo musaza ngo wari umuboyi kuva kera niwo wabashyiraga ibiryo kwa kayibanda wowe ubwawe nka muzehe paul rugenera icyo gihe ntabwo wari wagashaje ubu ngubu ufite imyaka mirongo irindwi n'ibiri nk'uko wabimbwiye waba warigeze kugira amahirwe umwanya wo kuganiriza perezida kayibanda cyane ayo mahirwe narayabonye ngiye gusimbura umugenzi wanjye agiye kumunyereka muri romize naragiye bo aramunyereka nuko nawe arandamutse ati muraho ntimuraho egisi perezida nuko ntijya kumva baravuze ngo senga iwanyu ni he ntiwacu ni mu ruhengeri ngo ngo uruhu kwabica mu mpaka ngo ngo sava ngo ni byiza buri gihe nubwo yambaye ikote hari umusaza uvuga neza rwose ubona ubwo nyuma yaho ati sawa nubwo turagomborana abasirikare ubona n'igiye gusimbura aragenda nawe nsigara aho ngaho muri pozisiyo ubwo hashize nk'iminsi iminsi ibiri ngiye kubona na egisi perezida kayibanda saa yine arakinguye araje yakundaga igiti cya keridebefu iwe mu mbuga hari hateye ibiti by'amapera hakabamo n'igiti cya keridebefu ndagenda njya kumusuhuza nimukomere egisi perezida nuko arambwira ati rero ati ibi biti byose biri aha muzarye murya imbuto zabyo ariko uretse igiti cyanjye cya keridebefu numva ko ampaye nyine oda y'ikintu akunda ati ntihazagire unkorera ku giti cya karidebefu wajyaga umusoromera izo mbuto ntazo namusomeraga uwo mu- musaza cyangwa piyo iyo zabaga zeze yarazaga akazicya urumva piyo yari umusore ari umu- iyo zabaga zeze niwe wazaga aka- akazisoroma cyangwa uwo musaza wari umuboyi wabo yarazisoromaga uko mwaganiraga kayibanda yaba yarakuganirije ku bucuti yari afitanye n'izindi mpirimbanyi za demokarasi zituruka mu majyaruguru mm, harimo rusiyani nibaseke werari sibanzi na barita zaribica mu mpaka
cyane uwo twigeze kuganira aho yambajije ni uriya sebatware andre yarambaye ati se sebatware andre uramuzi nti ndamuzi ntigeze aho ndetse nsa n'umusetsa ntimumugira minisitire nti waravuze uti nguyu sebatware azabatwara ntabwo ka- ate ati ntabwo- nti turaseka araseka rwose Eh, ati ati warakunze cyane rwose ako kantu mwarakavuze egisi perezida ubwo nte- nta bandi bintu yigeze ambaza uretse uwo sebatware na bica mu mpaka niwe ubwo tugaruka kuri bica mu mpaka ati bica mu mpaka ati no ati tetem politicien ati buriya yaravunitse dukora politiki ati yavaga mu ruhengeri n'amaguru akaza hano tugakora mi- ibyo dukora bya politike ati saa kumi n'imwe agasubira mu ruhengeri ati bik- gutyo gutyo rwose ati inshuro nyinshi yazaga n'amaguru ati urumva nta, nta modoka zari zihari iki byose ati efore yari umugabo rwose ukora cyane uzi- rwose yitanga Eh, cya- bica mu maka niwe yambwiye ko i- bo muri muri politiki y'igihe cyabo yazaga n'amaguru ngo bagakora politiki ngo agasubiraho n'amaguru ubundi ka- akaza n'amaguru nuwe twashoboye kugira ikiganiro nawe kuri bica mu maka baritazari naho ku cyerekeranye n'ubucuti bavuga ko bwari bwihariye hagati ye n'uwamusimbuye perezida juvenal habyarimana byo yaba yarageze agira icyo akubwiraho kuri perezida habyarimana ni nanjye wamucokoje ni egisi perezida ubu butegetsi bwabasimbuye mwagira icyo mubu- mubivugaho arandeba ati no ati biracyari vuba ati keretse nyu- nyuma y'imyaka itanu nyiriho cyangwa uho- nawe uhari niho wazaza kumbaza ati kuko biracyari vuba nta kintu twabuvugaho
hanyuma se mu byamurangaga ku manywa yakoraga iki yarakinaga yaba yakoraga siporo yasomaga ibitabo yakoraga iki ku manywa ku manywa kenshi iyo yasohokaga nyine yaba yari afite kapeti digisiyoneri
inkoranyamagambo sinzi yari- yari- Ikinyarwanda.
Eh, digisiyoneri inkoranyamagambo akajya azenguruka muri ibyo biti bye az- yambaye kositime uretse ni karuvati nayo yabaga atashyizemo agasoma nka- akamara nk'iminota mirongo itatu azenguruka muri ibyo biti by'amapera na- n'icyo bya keredebefu ubwo agasubira mu nzu iwe ariko byageraga saa yine z'ijoro tukajya kumva tumva afashe mashini ziriya mekanike arayita- arayitakishije akandika ku buryo yagezaga nko mu masaha saba cyangwa saa munani acyandika buri gihe rwose nko mu cyumweru ya- yabikoraga nka gatatu yandika i- ijoro ryose ibyo yanditse mukazabibona ntabyo twabonaga ko nta nta byari ngombwa twa- najyaga mbaza piyo kuko piyo nyine we yakundaga gusohoka nyine tukaganira ndetse ko muzehe arara yandika buriya nti eh, ati atarandika ati eh, ibyo yirirwa asoma manza aribyo yandika ati akabikarasa nuko twagize ko ntabwo ibyo tw- iyi nyandiko ntitwari kujya kuyireba ngo tuje muri ntuza ye muri muri abitasiyo ye nuko t- twabonaga yakuragaho na rido nijoro ari kwandika tumureba a- a- a- yandika ubwo ri- yara- yagira ako- akaba afunze mashini aka- akajya kuryama
amateka agaragaza ko perezida kayibanda yari umukirisitu yaba yarigeze agira amahirwe yo kubona isakaramento rya ukarisitiya
muri icyo gihe nagiye nyinagiyeho nta ntuwigeze aza kumuha amasakaramentu ntawe rwose keretse rimwe hari umubikira waje azanye na asumuta umukobwa we wigishaga muri ekole tekinike feminine ku kibuye niwe wazanye n'umubikira n'undi mukobwa mugenzi we arambwira ati wa nawe twigishanyira ku kibuye ati nari mbazanye ngo baramutse papa nuko uruhusa ndarumuha baragenda baramusuhuza ubwo barangije baraganira isaha igeze cyo gutaha barataha muri rusange se nk'abantu mwarindaga uwari perezida w'u rwanda gregoire kayibanda mwaba mwari mufite urutonde rw'abantu mwari muzi nk'abarinzi be mukavuga muti aba bantu bemerewe kumusura bariya ntibemerewe abo baba ari bande abantu twari dufite urutonde bashobora kumusura ise na nyina bari bakiriho nibo bari bafite nibo twari dufite ku rutonde ko bashobora kumusura muri famiye ye nta bandi uwo mukobwa we kuki yaje mukamwemerera niba arasa umutana azanye n'umubikira abana be bumva twari tubazi asumuta bo byari ngombwa ko abana be nta kibazo hari umukobwa we witwaga bernadeta ngo yigaga muri ekore sosiyare ku karubanda hari undi muhungu we wigaga mu by'imana witwa eugene abo barazaga bo hari na epifaniya we yari umukozi ari umuganga iyo yazaga baje kuramutsa se nta kibazo ko twari tubazi ntaho twabakumiraga babaga baje iwabo rimwe na rimwe bakaharara ubundi bakagenda ntibakundaga kuhaba barigenderaga sinzi za famiye babaga bakigendera bakadusezeraho bati turagiye
uwitwa koroneri sagatwa wari kapiteni cyangwa komanda w'icyo gihe yamusuraga nk'akangahe mu cyumweru ntabwo byashobokaga we
nge muri bagenzi banjye twasimburanaga bambwiye ko rimwe sagatwa aza kumureba cyane bakavuga ko ngo yabaga aje kumuhemba
amuhemba amwitura iki kumuhemba umushahara
umushahara yari ngo bari baramugeneye umushahara w'ibihumbi mirongo itanu na bitatu yazaga ngo kubimuhemba ariko ngewe muri periyode nabayeyo ntabwo yigeze ahagera aje kugira bagenzi banjye twasimburanaga nibo babimbwiraga ko yazaga kandi nanjye no kubibaza piyo ati nibyo wataje aza kumuhemba niwe wambwiye ko bamuhembaga ibihumbi mirongo itanu na bitatu n'ako kantu kagenza agasaga twa aho ngaho
hanyuma se umuhungu we piyo babanaga bari bameranye bate yamufashaga iki mu yandi magambo
piyo ntacyo yamufashaga kuko mbese ni nko kuba bari mu nzu hari icyo bari baramuzanye kuko bavuga ko ngo yigaga mu bubirigi ngo bamukurayo amaze kugera hariya nyine ikavumiwe avuye ku rwerere kuko yavuye ku rwerere aje kureba madamu we ngo yari ageze igihe ari muri koma agiye kwitaba imana ngo baramuzana kugira ngo ashobore kuzamusezeraho nibwo koko yitabye imana ubwo nibwo bazanye piyo kugira ngo mbese ahari bisa naho kugira amumara irungu ku buryo piyo we mu mategeko yagengaga uko turinda kayibanda ise we nta hantu byari byanditse ko piyo ari konsinye kimwe na se ireribere gusa ise we yashoboraga gusohoka igihe ashakiye akagarukira igihe ashakiye
yashobora kuba yagenda kuko mu mategeko twakurikizaga ya konsinye ntabwo we yari afunze yari umuntu libere ariko noneho ise yaje kumuhamagara arambwira ati bo uyu muhungu wanjye nubwo ari libere ari iki byose ati basabye ko utamwemerera kugira ngo agire aho ajya ati kuko mfite amakenga aramutse agiye hanze abaturage bamwangiriza ako kantu nuza konsinya arazimpa aba ari uzimpa ku buryo piyo nawe atashobora kumbwira ati ngiye kujya aha n'aha kumwangiriza ndumvamo kumugirira nabi kumugirira nabi mbese bya bindi by'abaturage hariya ko bashobora kuba bamuroka n'ibyo yari yarambwiye ati ntagomba kugira aho ajya agomba kuba hano nta kindi ntimuzamwemerere kugira ahantu yajya mu giturage harya mwambwiye ko ibiryo kayibanda yaryaga byategurirwaga he byategurwaga n'abandi ibiryo byabatungaga byategurwaga na nyirabukwe yari atuye hejuru yiwe hari za esikariye bubatse zajyaga kwa nyirabukwe n'uwo musaza w'umuboyi ngo wamukoreye kera niho yabaga niho babiteguriraga tukabona bayashyize mu bikapu nimugoroba cyangwa saa yine bajyanye icyayi uwo musaza akabijyana agasubira agasubira kwa nyirabukwe gutura hejuru ye uravuga ku gasozi hejuru hejuru kwa kayibanda hari hasi ariko nyirabukwe we yari atuye hejuru hari umukingo basize ikibanza noneho hakasigara umukingo nyirabukwe yari ari hejuru nyine hejuru y'uwo mukingo wa kayibanda
hanyuma igihe kayibanda wenda yashoboraga kuba arwaye yavurwaga n'andi
gusa kayibanda muri iyo myaka ibiri namazeyo sinigeze arwara ibicurane cyangwa aza kumbwira ati ndarwaye wasabira kugira ngo njye kwa muganga yari umusaza ukomeye rwose wintarumikwa uko nabibonaga yajya agasohoka akaza akadusoza nyine kwisomera digisiyoneri ye ntabwo yigeze ataka n'umutwe cyangwa abe yambwira ati ntarwaye mu nsabire kujya kwa muganga wowe mu myaka ibiri wamaze niki cyatumye ukurwa ku murimo wo kurinda perezida kayibanda
kuri icyo kibazo nta niho hari no kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse bo hari mu kwezi kwa cumi uruserijante gashira yarajyanye abasirikari nanjye ngenda ariko wa gatandatu ngiye kumusimbura nsanga ko serije yari umusore nsanga yanditse muri kayido konsinye ko yajyanye piyo kayibanda kwa muganga ko nyine piyo yari afite uburenganzira bwo kugira ngo twamujyana kwa muganga igihe isaha iyo ari yo yose nawe muri iyo myaka namazeyo ntiyigeze ambwira ko arwaye ntiyigeze agira ariko roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga ariko wa gatandatu turasimburana ndaje kumusimbura roserija ubwo nageze saa munani nafashe abasirikari ngenda ngiye kumusimbura roserija yitwaga ntigashira ngezeyo nsanga kapuraraje wewe arahari ndamubwira ntise ari hehe roserija nsanga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye fisi kayibanda kwa muganga kubera ko ayida shefu bapfa ku rurimi yari yasigariyeho kandi kwe mu kigo kandi kwe yaragiye muri konji wari komanda wacu ubwo yarambwiye ati dore nta modoka ihari dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanaje mpita nyohereza nkorana rumize n'uwo kaporari ajuwe we yari yasize ntireka mutegereze pasike niba yafashe initiyative yo kumwijyanira ntibyari byose aramuzana kandi ntabwo ari pirizoniye ibyangombwa ko mbonye kayibanda niwe nshinzwe isaha n'isaha aramuzana ubwo ndategereza saa kumi iragera saa kumi n'imwe iragera saa kumi n'imwe n'igice nagiye kubona mbona piyaraje na n'uwo serija ntigashira nuko basi ariko n'abanyoye akacupa mbwira serigenti se serija kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje pasike imodoka yari ikenewe mu kigo urabona ibi bintu birakugwa amahoro ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku ka mazuru ati tuhageze ati pe yarambwiraga reka afate agacupa ntise mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwa jemusi yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira peyo ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo kayibanda abone uko atoroka uwo jemusi ngo yahise atelefonariza inde ku ibyo nabibwiwe na na jida shefu nabo manza bahise bamutelefona ko kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikare kugira ngo abone uko atoroka paul rugenera waganiraga na mugenzi wanjye eric bagira ubusa paul rugenera washinzwe kwita ku mutekano wa perezida kayibanda kuva muri mirongo irindwi n'ine kugeza muri mirongo irindwi n'itandatu nawe ariko yahakuwe mu buryo bwamutunguye mu kiganiro gitaha muzumva ukuntu yaje kuvanwa ikavumu akaregwa gushaka gucikisha perezida kayibanda azadusobanurira kandi ukuntu aho kayibanda yari atuye hahise hazitirwa ngo adaca acika n'icyo atekereza ko yaba yarazize niko atekereza
washington ijwi ry'amerika kuva iki kiganiro kuri amwe mu mateka y'u rwanda cyatangira mwakomeje kuduha amakuru tukabasha kuyegeranya no kuyashungura mwaduhaye ibitekerezo by'aho twayakura mukadutungira agatoki ni muri urwo rwego mwadusabye kuzegera dogiteri sipiriyani hakizimana wigeze kuyobora ibitaro bya ruhengeri cyane cyane mu gihe bamwe mu banyapolitiki bari bahafungiye barwaraga ntibavurwe basonzaga ntibaramirwe ariko iyo babaga batabarutse nk'uko biteganywa n'amategeko habonekaga umuganga wemeza icyo bazize bityo iyo nyandiko yemejwe na muganga igashyirwa muri dosiye ya nyakwigendera ibyo dr sipuriyana kizimana yarabikoze yarabinyemereye tuganira ariko namwemereye ko ntamufata amajwi namubajije niba yakwemera gusubiza ibibazo mwebwe mwese mwumva ijwi rya amerika mwibaza yasabye kubimuha akabitekerezaho kubera ko ari dosiye irebana n'amabanga y'ubuganga nyuma y'amezi icumi yaradushubije ejo bundi ku itariki ya makumyabiri n'imwe ukwakira kugira ngo mwumve ko tutabatengushye ndifuza kubaha ibibazo icumi namubajije mbere yo kubaha igisubizo yampaye dore ibibazo icya mbere ni ryari mwasabwe gukora umurimo wo kwemeza nk'umuganga kwabo banyururu bitabye imana icya kabiri mbese mwabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue mu gifaransa cyangwa se mukawukorera muri gereza icya gatatu abo mwashoboye gukorera impapuro mwabonaga bishwe n'iki ni iyihe ndwara babaga barwaye icya kane uwo murimo mwawukoze mu gihe cy'imyaka ingahe hari undi wabasimbuye cyangwa se mwakoreye atesitasiyo ibyemezo by'urupfu abanyururu bose icya gatanu nk'umuganga wigeze uhatirwa kwandika ibyo utabonye cyangwa se wabikoranaga umutimanama wawe icya gatandatu hari abari bafungiye mu ruhengeri abandi bafungiye ku gisenyi ese bose nimwe mwabakoreye impapuro zemeza ko bitabye imana icya karindwi nk'umuganga wabonaga abo bantu ndavuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi mfungwa zitabwaho nk'abantu icya munani mbese ni porokireri joseph kavaruganda wabisabye ni major teoneste rizinde cyangwa se ni perefe pote zigiranyiraje icya cyenda mu gihe mwakoraga uwo murimo mufitiye uburenganzira nk'umuganga hari uwabaga abahagarikiye utabaga akwiye kuba ahari icya cumi mbese izo nyandiko mwakoraga zashyikirizwaga imiryango y'abitabye imana mwazihaga nde zabikwaga he ngibyo ibibazo twashyikirije dr cyprien hakizimana wari umuyobozi w'ibitaro bikuru bya ruhengeri mu gihe imfungwa za politiki zari zifungiye muri gereza yihariye y'aho muri musanze
muri isanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika mukomeje kumva ijwi ry'amerika byatwaye igihe ariko kera kabaye muganga hakizimana yarabumvise yemera gusubiza ibibazo byanyu twumve noneho igisubizo cya dr cyprien hakizimana ibaruwa ye murayisomerwa na mugenzi wanjye geoffre mutagoma bwana munyamakuru venuste nshimiyimana ubutumwa bwanditse mwanyohereje kuri email bwangezeho nubwo nabusomye bitinze bwose kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu zabukuru nta niba kwe nkigira mu gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga munyihanganire ku bijyanye n'amakuru mwifuzaga ko twazakoranaho ikiganiro mbona mu bibazo cumi mwanditse nkurikije umutimanama wanjye ndetse n'indahiro nakoze ngitangira imirimo yanjye ya kiganga ntibinyemerera kuvugira aho ariho hose iby'amabanga y'akazi kabone niyo naba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru kereka gusa mu gihe nabisabwa n'inzego zibishinzwe hakurikijwe amategeko nko gutanga ubuhamya mu nkiko cyangwa se nitabajwe n'izindi nzego za leta icyakora hari bimwe mu bibazo byawe nasubiza cyane cyane binyerekeyeho ku giti cyanjye bitabarirwa mu murongo w'amabanga y'akazi umukozi yaba yarahuye nayo nkirangiza kwiga iby'ubuganga hanze mu burayi natangiye gukorera mu rwanda guhera mu kwezi kwa mutarama igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani kugeza mu kwezi k'ukuboza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi umwaka nahise mva mu gihugu njya gukorera umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms mu mahanga mpezemo kugeza amagingo aya nta gusubira mu gihugu cy'amavuko hagati aho nkiri mu rwanda nagiye mpabwa inshingano zinyuranye no kuzikorera ahantu hatandukanye nko mu ruhengeri kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri i nyanza kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu no ku gisenyi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane nkorana n'abandi bakozi nahasanze cyangwa bahansangaga nabaye umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane hanyuma mba umugenzuzi w'akarere k'ubuzima ka gisenyi kibuye cyangugu kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu ariko muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu hari amezi atatu ntari mu rwanda nkurikirana amahugurwa mu by'ubuzima mu gihugu cy'ubufaransa ahitwa rene nyuma y'ayo mahugurwa guhera mu kuboza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu kugeza mu kuboza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu nari umuganga mu bitaro bya ruhengeri byayoborwaga na dr tushe sinshobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba mon expertise medicale kuko ubwabyo ntabwo ari umurimo wihariye wo gushinga umuganga runaka ahubwo inzego zabaga zibishinzwe zaba iz'umutekano iz'ubuyobozi bw'ibitaro iz'ubutabera yewe n'imiryango y'abarwayi zasabaga ibitaro runaka gusuzuma umurwayi runaka cyangwa umurambo we umukozi uwo ari we wese w'ibitaro wize iby'ubuganga ubifitiye impamyabumenyi yaba ari umuyobozi w'ibitaro cyangwa ari umuganga usanzwe yashoboraga gukora expertise medico legale cyangwa autopsi medicale akabisinyira imibiri y'abantu b'ingeri nyinshi yakorerwaga isuzuma bitewe n'ibikoresho bihari bya kiganga byashoboraga kumenya impamvu zateye urupfu uburwayi busanzwe uburozi impanuka inkoni ingoyi kurohama gutemwa n'ibindi hari igihe bitewe n'ibura ry'ibikoresho bikwiriye umuganga yemezaga ko umuntu atagihumeka umwuka w'abazima sinarangiza ntibukije ko mu mategeko ya kiganga bibujijwe gutanga amakuru ku burwayi cyangwa ku rupfu rw'umuntu runaka keretse kumenyesha ba nyir'umurwayi imiryango ye cyangwa se ubuyobozi bwabaga bwamushyikirije umuganga gereza cyangwa inzego z'umutekano ni nabo bagombaga gushyikirizwa inyandiko za muganga zemeza ko umuntu yitabye imana nongere nisegure rwose ku bibazo ntashoboye gutangira ibisubizo bitewe n'impamvu nasobanuye haruguru ku ikubitiro mbaye mbashimiye uko mubyakiriye dr hakizimana cyprien arakoze cyane mugenzi wacu Geoffrey mutagoma udusomeye igisubizo twahawe na dr cyprien hakizimana
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa
birumvikana ko igisubizo cya muganga ku banyapolitiki bitabye imana imiryango yabo ntibimenyeshwe cyari gitegerejwe cyane n'imiryango y'abanyakwigendera harimo uh, cyane abana basize abenshi bakiri bato cyane niyo mpamvu muri iki kiganiro nifuje kubaza bamwe mu bahagarariye abandi ndahera kuri bwana albert bizindori uba mu bufaransa ni umuhungu wa Ludovico bizindori wari umuyobozi wa onako ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi ndamusaba kutubwira uko yakiriye ibi bisubizo bya dr cyprian hakizimana mu izina ry'imiryango yabuze ababo nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu
bwana venise ntabwo mbona neza icyo nakubwira nyuma yo kumva ibisubizo yaguhaye kubera ko ibibazo wamubajije byari ibibazo byumvikana kandi byashoboraga kugira icyo biduha nk'ibisobanuro ku murimo yakoze kuri bariya bantu ndetse bikaba byanadufasha kumenya uburyo bapfuye uburyo yababonye byari ibibazo byiza ariko nk'uko buri wese yabyumvise nta kibazo na kimwe yashubije uretse ikibazo cya mbere cyo kuvuga ni ryari yatangiye gukora umurimo wa autopsy nabwo yagishubije muri rusange ntabwo yigeze akigarura ku ngingo yaturebaga ubwo rero sinzi icyo ntacyo nabivugaho keretse niba nafatira ku byo yavuze avuga ati ntabwo nshobora kumenya ibanga ry'akazi keretse bisabwe n'inzego z'umutekano z'ubucamanza cyangwa ba nyir'abantu babidusabye turi ba nyir'abantu ubwo tuzamwegera tuzamusaba atubwira ibyo ashobora kutubwira nka ba nyir'abantu baranaho nta kintu nakubwira sinzi niba we ku giti cye yifuza kutwohereza mu bucamanza nta kibuza ko umuntu atabyigaho niba yumva ari cyo ashaka akaba aribwo yatubwira kuko ayo makuru dukeneye kuyamenya ndumva nta ntabwo ubucamanza ari cyo kintu cya mbere twari tugamije ntabwo ari cyo tugambiriye ariko niba abo tuganira nabo bumva ko ariyo nzira tugomba kunyuramo kugira ngo tumenye amakuru pokwapa nabyo umuntu yabyiga murakoze albert bizindori ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika
murakoze veniste mukomeje kumva ijwi ry'amerika ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwana proteze gira nyirazo wahoze ari prefe wa ruhengeri yageneye imfubyi n'abapfakazi albert bizindori ubahagarariye yifuje kuvuga uko bwakiriwe nanone ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze kumpa ikaze bwana veniste n'icyo uvuga kuri ririya jambo ndagushimiye bwana veniste ndagira ngo niba unyemereye mpite ariwe mvuga ariwe nsubiza bwana zigira nyirazo ubutumwa bwanyu aho mudusaba kwihangana no gukomera kandi mutubwira ko mudusabira kugira ngo imana izadushoboze guherekeza ababyeyi bacu mu cyubahiro bwatugezeho ntibyoroshye kuvuga mu ijambo rimwe uburyo twafashe ubwo butumwa ndibwira ko namwe ubwanyu mwiyumvisha neza ko tutitereye hejuru ngo tubyine ngo abaperefe wa ruhengeri araduhumurije aradukomeje aratwihanganishije yifatanyije natwe la première réaction a été de se fermer les oreilles pour ne pas en entendre plus le premier sentiment benshi muri twe bagize ni indignation twibajije uburyo mwabitinyutse ndetse benshi tubibonamo agashinyaguro ariko nanone ntabwo byadutunguye twabonaga aho bishya bishyira reka ariko nanone ntangire mbashimira umugabo nkamwe uko twamye tumuzi ishema n'igitinyiro bye kuba mwarabashije guca bugufi kariya kageni mukemera kugira ibyo mutangaza kuri ariya mahano ndetse mukihanganisha imiryango yacu ni igikorwa tutabura gushimira nubwo tugiha mention très insuffisant peu beaucoup mieux faire ntabwo bihagije kubera iki byaturemereye kuki bidahagije ariya magambo yanyu yaje akurikira andi menshi mwatangaje mu biganiro byabanjirije kiriya mwatubwiye ko ari mwebwe ari muramu wanyu ndavuga perezida habyarimana ntacyo mwigeze mumenya ku rupfu rwa ziriya nzirakarengane ko ibibavugwaho byose bigamije kubatera urubwa kubasiga icyaha nyamara umuntu wese ufite ubwenge wakurikiye biriya biganiro cyangwa se wamenye poroteze igira nyirazo nka perefe wa ruhengeri yiyumvisha neza ko ubwicanyi bwa kariya kageni bwabereye mu marembo y'urugo rwe butashoboraga gukorwa atabizi cyangwa perezida wa repubulika muramuwe atabitangiye uruhushya ndemeranya rwose na bwana andrea sebatware aho agira ati ko hapfa umuntu umwe cyangwa babiri umuntu ashobora kwemeza ko kuko atabimenye ariko iyo barenze icumi makumyabiri mirongo itatu ntushobora kuvuga nk'umuyobozi wo mu rwego mwarimo ko mutabimenye mutabikingiye ikibaba cyangwa se atari mwe mwabishoje nta kindi kintu cyasobanura impamvu mubigendera kure mushaka kwerekana ko mutazi n'ibyo buri wese yamenye muri ibyo biganiro twababonyemo umugabo wanga kwemera ibigaragarira bose evidence umuntu udashaka gutanga amakuru afatika ku bintu adashobora kuba ataramenye mwashatse kwigaragaza nka rubanda rusanzwe rwaba rwarumvise ayo makuru ari uko ashyizwe ku karubanda nyamara n'umuturage usanzwe wari utuye icyo gihe mu karere k'umujyi wa ruhengeri na gisenyi yabashije gukurikirana umunsi ku wundi uburyo ubwo bugizi bwa nabi bwakorwaga muri kigali byaraganirwaga none se niba mudashobora kutubwira ukuri ku byabaye kutwihanganisha bifashe kuki niba mudashobora kwemera uruhare mwabigizemo ngo mubisabire imbabazi kudukomeza bifite ikihe gisobanuro twibukiranye ko ibyo tuvuga atari ubwicanyi busanzwe turavuga iyicarubozo ibintu biteye ubwoba n'agahinda gakomeye icyo gihe ababikoraga birirwaga bigamba abo bakubise abo bareseye za minote abo bishe baseka uko bababonye baririta ku ngoyi zabaciye amaboko uko bavuye kubahamba nako kubajugunya iminsi mikuru igakorwa mu tubari two mu ruhengeri no mu masaro i kigali ibyo byose byaberaga muri metero zitarenze magana atanu z'aho mwari mutuye muri perefegitura mwari mufitemo ububasha bungana nk'ubw'imana abo byakorerwaga uretse kuba mwarabanye na bamwe muri bo ari inshuti zanyu nk'uko mwabyivugiye bari abagabo bari bakomeye muri leta harimo abaminisitiri batashoboraga kurirwa irengero abayobozi b'igihugu batabimenye cyangwa se ngo babigiremo uruhare none uyu munsi ngo nitwihangane dukomere ngo muzadusengera imana idufashe guhamba ababyeyi bacu umunyarwanda usanzwe runaka cyangwa umunyamahanga iyo atubwiye amagambo nk'aya turayakira tukamushimira ariko siyo duteze ku muntu nk'amwe mu minsi ishize neza neza igihe mwacaga ku ijwi rya amerika nahengereje mu gitabo umwe mu bana banjye yari arimo kunsomera iruhande mbonamo iyi nteruro nsanga ihuye rwose n'ibyo numvaga nifuje kuyibabwira miyevu dafureze verite que de gentil mensonge mutubwire icyo ababyeyi bacu bazize cyatumye bicwa kariya kageni niba mutifuza kutubwira uburyo buriya bwicanyi bwateguwe bukanashyirwa mu bikorwa nimutubwire nibura abo muzi uko bapfuye aho baguye n'aho bajugunywe ukuri w'inafureze verite niko konyine kuzaduhumuriza kuzadukomeza kuzaduha n'inzira yo kubasha enjuru kubashyingura mu cyubahiro amagambo meza adashamikiye ku kuri gentil mensonge aradukomeretsa inzira y'amahoro mwifuriza abanyarwanda ni inzira igoye isaba kuvugisha ukuri kwita ibintu uko biri nta kubikikira ibyabaye ku babyeyi bacu ni urugomo ubugizi bwa nabi ndengakamere bugomba kwamaganwa ubwo bugizi bwa nabi bufite kandi ababutekereje babushyira mu bikorwa nabo bagomba kumenyekana bakamaganwa ntabwo ari ibyo kwita gusa ibyago ababigizemo uruhare ntibagire ubutwari bwo kubisabira imbabazi iryo jambo rivugwe turyumve kuko imana y'umucamanza w'ukuri nk'uko mubitubwira ntikunda ko izina ryayo rivangwa n'ibinyoma iki gisubizo kigenewe kandi koroneri serubuga kubera urwego rw'ubuyobozi yarimo icyo gihe hamwe na butsitsi uvuga ko yagize uruhare rukomeye muri buriya bwicanyi n'abandi nka koroneri biseruka koroneri ntibitura dogiteri hakizimana twibwira ko bafite byinshi byo kuvuga kuri iki kibazo kwinumira kwanyu ntibizagaragare nko kwihisha veniste ry'ijambo nashaka kubwira poroteze igira nyirazo ku magambo yatubwiye murakoze urakoze cyane bwana bizindori ndizera yuko poroteze igira nyirazo akumvise kimwe n'abandi banyarwanda hirya no hino bumva ijwi ry'amerika ariko se nkwibarize mbere y'uko nkureka ukagenda zigira nyirazo ko agira ati abakoze ibyaha bicuze urumva iyo ntambwe idakomeye sinzi niba kuyishima uko wabikoze bihagije
birumvikana kuko ni intambwe ikomeye ngira ngo natwe nicyo dusaba ibyo asaba nibyo natwe dusaba ariko ikibazo wamubaza ku giti cye nk'uko nabisobanuye muri iri jambo maze kuvuga amusubiza ni abo yita babikoze ni bande we nk'umwanya yari arimo mu ruhengeri aribwira ko ari yenda uzaba avuga mu by'ukuri nk'uko nabisobanuye abantu benshi bibagaragarira kubera aho byabereye imbere yiwe kubera urwego rw'abo babikorewe umwanya yari afite ko nawe ubwe ashobora kuba ari mu bantu babigizemo uruhare nafate rero iya mbere nk'uko abivuga asaba imbabazi nafata iya mbere agasaba imbabazi ntashidikanye ko izo mbabazi tuzazimuha tuzazimuha rwose kandi tuzamushimira twivuye inyuma
muribuka ko watangira ubutumwa bwe pote zigira nyirazo yihanganishije bamwe mu bana yari azi bakiri bato nk'aba minisitiri augustin munyaneza na minisitiri fidel nzanana umwe mu bana ba nzanana yamaze kumva ubwo butumwa ntiyanyurwa madamu miriam nzanana ikaze ku ijwi ry'amerika muraho neza murakoze kunyakira ku ijwi ry'amerika urakoze nawe none ni iki kitakunyuze mu magambo yavuzwe na pote zigira nyirazo ibyo zigira nyirazo yavuze ni uko yavuze ko yibukaga ko yabanye na papa wanjye i buruseli ndetse akaba yaratuzi no mu buzima busanzwe ariko twe tukaba tuzi ko ari we wohereje papa wamushyize muri rezidansi zeye ibaruwa yamwohereje turayifite niwe wayisinyeho ariko tuyifitiye nkaba rero ntaranyuzwe no kubona ari umuntu yavuze ko yifuza kumenya amakuru yacu kandi akaba nyine yari amuzi kuva kera ariko akaba ari we wamushyize muri iyo rezidanse hashira ukwezi agafatwa aba rero ngewe nari mfite ikibazo cyo kumubaza niba nyumva nk'umuntu wari uhawe iyo orudire yo gushyira papa muri rezidanse zizeye ni iki yamenye yaregwaga icyo gihe ni iki yakoze kugira ngo amurengere nk'umuntu yari azi nk'umuntu babanye ikindi nacyo yavuze ni uko yatwifurije kugira ngo tuzagere tuzamenye ukuri natwe tujye dushobora kujya twibuka abacu ariko kugira ngo tubigereho dukeneye inforomasiyo azaduha nagira ngo ngewe musabe azongera aduha andi makuru kuko yari afite menshi uzi uko abantu bagiye bagenda yari poroshe y'ubuyobozi yari mwene wabo kwa habyarimana numva rero afite amakuru menshi yaduha tukagera ku byo twifuza ariko hari ikibazo zigira nyirazo yavuze agitangira mu butumwa bwe avuga ko yari abazi mukiri bato ndetse anabaza niba umubyeyi wawe akiriho wamusubiza ubwo nagira ngo umubwire ko turi aho aho twarakuze natwe dufite n'abana na mama kandi ariho imana yaraturinze ayo niyo makuru yacu turi aho tumeze neza mu gusoza ubutumwa bwe zigira nyirazo yifuje yuko abantu bazi ibyabaye cyangwa se babigizemo uruhare ni nabo yabwiraga cyane cyane avuga ko bakwiye kwicuza kugira ngo abanyarwanda bashobore kubana neza nk'amwe mfubyi z'abo bantu bishwe nyuma ya mirongo irindwi na gatatu uko kwicuza ni uko kubana wowe nkawe miriyamu nzanana ukwakira ute nanjye byakira ko aya mateka twamenye yagiye yerekana ubwicanyi mu rwanda bwose tugomba guhagarara kandi nkaba ngiye ku giti cyanjye numva ko abana b'abantu bakekwaho kuba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi abana barabababini cyangwa bakamara cyangwa abo basirikare abo bana bose kuri ibyo numva ko nta ruhare na rumwe bafite mu irengero ry'ababyeyi bacu aba numva rero bitatuza ku bana tugashaka amahoro tukubaka neza ejo hazaza u rwanda rurimo amahoro
miriyamu nzanana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika mwakoze namwe kandi ndabashimye cyane kubera akazi mukora mukora ibintu bikomeye cyane byaradufashije mwaduhaye amakuru menshi kandi byashoboye no kuduhuza n'abantu benshi bari baratubuze dukunze kubona za mesaje kuri facebook n'ahandi n'abantu baterefona batubwira bati ntabwo twari tuzi amakuru yanyu iyo twabyumvise kuri eh, ijwi rya amerika turabihanganishije kandi rwose abantu bose batubwira ko mukora akazi keza mukomeze eh, mudushakire amakuru kandi iki gice cy'amateka cyari cyaribagiranye mwashoboye kubyutsa mukakizamura nzi neza ko bizafasha abanyarwanda mu kubaka igihugu cyacu natwe turagushimiye cyane
Washington, ijwi ry'Amerika.
hari n'abandi bumvise ubutumwa bwa zigira nyirazo babusangamo urubariro rwazahuza inkike muri bo harimo bwana eugene ndahayo ukomoka kuri claver ndahayo wari umudepite mu nteko nshingamategeko mbere ya kudeta eugene ndahayo kaze neza ku ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana venise nshimiyimana wumvise ubutumwa bwa prote zigira nyirazo yatanze muri kino kiganiro ubwo butumwa wabwakiriye ute mbere yo kugira ngo nsubize ikibazo umbajije nagira ngo mbanze nshimire radiyo ijwi rya amerika kuba rero bwana zigira nyirazo ejo bundi yaravuze ayo magambo ni amagambo mu by'ukuri wenda n'umuntu yamushimira kubera ko yafashe igihe cye akemera kuvuga kuvugira kuri radiyo akavuga we icyo atekereza nubwo twebwe twaba tutemeranywa nawe ariko umuntu ntiyabura kumushimira ko eh, yafashe uwo mwanya wo kugira ngo agire icyo avuga kuko hari abandi benshi bo batatinyutse cyangwa se bagize ubutwari bwo kugira ngo babe batangariza abanyarwanda natwe muri rusange natwe imiryango yabuze abacu by'umwihariko ngo batangaze nyine icyo bazi kuri aya- kuri ariya marorerwa yabaye iyo wumvise nk'uko bivuga umuntu nkazigira nyirazo avuga ati ayo marorerwa ntazongere kubaho ukundi mu rwanda kandi n'abayagizemo uruhare ntibicuze wowe nkawe uretse no kuba umwana w'umunyapolitiki ariko ukaba nawe uri umunyapolitiki nawe ubwawe ayo magambo asobanura iki ku rwanda rw'ubu n'u rwanda rw'ejo koko eh, iryo jambo kwicuza ni ijambo rikomeye ubundi rijyana n'irindi jambo rizwi mu kinyarwanda rinakunzwe kuvugwa muri iki gihe eh, nyuma y'andi marorerwa ya jenoside yabaye mu rwanda ni ijambo ryitwa imbabazi Eh, kugira ngo abanyarwanda bashobore kuziyunga koko bya nyabyo ni ngombwa ko abantu icya mbere bavugisha ukuri ku byabaye icya kabiri koko bagasaba imbabazi abakoze ibyaha bagasaba imbabazi abo babikoreye izo mbabazi rero mm, kuzisaba byorohereza n'uzisabwe kuzitanga ariko nk'uko nazigira nyirazo nawe abivuga kwicuza ntabwo bivuga gusa ngo ndicujije kwicuza bigomba kujyana na kwa kuri navugaga ukabwira abantu uko ibintu byagenze ibyo ni ibintu tuba dukeneye kugira ngo natwe twiyubake kandi dushobore wa mugani no kugira ngo udusabye imbabazi koko niba abivuze abikuye ku mutima yabitekereje natwe tugire izo mbaraga zo kugira ngo tumubabarire imbabazi rero no kwicuza n'ukuri ni amagambo atatu akomeye kandi numva koko nyuma y'ibi- y'ibyabaye eh, ntabwo ari twe byabayeho twenyine hari n'ibindi byabaye nk'uko nabivuze eh, mu rwanda guhera muri mirongo cyenda na kane ndetse na mbere yaho dushoboye nk'abanyarwanda ku- kwiyumvisha uburemere bw'ayo magambo n'akamaro ashobora kugira mu, mu buryo bwo kugira ngo abantu bashobore kugera ku bwiyunge numva byadufasha kubera ko amaraso yamenetse muri kiriya gihugu ni amaraso menshi arakabije arenze igipimo ubwenge bw'abantu ntabwo bushobora kubyiyumvisha kandi nk'uko nari maze kubivuga inzira y'ukuri inzira yo kwicuza inzira yo gusaba imbabazi niyo nzira yonyine yatuma igihugu cyacu gisubira mu nzira abanyarwanda bakongera bakabana bakabana mu mudendezo bakashobora no kubaka igihugu cyacu bagasezerera ubwicanyi burundu icyo nge nasaba nkazigera nyirazo nk'umuntu mukuru mu muryango wo kwa habyarimana ko ashobora kwegera mushiki we ari we mufasha wa habyarimana akegera n'abana ba habyarimana bakareba uburyo iyo poromese perezida yari yarakoze bakareba uburyo bashobora kuyishyira mu bikorwa noneho iyo icyo icyo kintu cyari gihari kikavaho bikumvikana neza ko na perezida habyarimana nawe ubwe yabitekerezaga wenda akaba ataragize nk'uko tubizi ataragize igihe cyo kugira ngo ashobore kuzashyira iyo poromese mu bikorwa ariko si ubwo ntabwo byakumvikana nka ya mpyisi yo mu mateka isaba umwana w'intama gusaba imbabazi z'ibyo yakoze ukajya ngo ngo ngo nimba atari wowe n'inyogosenge nimba atari wowe n'isowanyu uwo mwana ukomoka kuri habyarimana nubwo bwose habyarimana yaba yarabyivugiye wasaba umwana wa habyarimana gusaba imbabazi kubera iki
icyo gihe ntabwo nge ntabwo numva ko ari nk'iby'uwo mugani wavugaga njye numva ko kubera ko habyarimana yari umukuru w'igihugu kandi ibyo yavuze ni ibintu yari yatekerejeho kandi numva koko wenda iyo agira amahirwe ntatakaze ubuzima bwe mu byabaye muri mirongo cyenda na kane yari gushobora kubigeraho icyo gihe natwe tukaba turuhutse kuvuga rero ubu ngubu gusa ngo ngo umuryango we ubikore ntago ntago ari ukuvuga ko uwo mwana cyangwa umuryango uzaba usabye imbabazi mu izina ryawo ni uburyo bwo kurangiza isezerano umukuru w'umuryango yari yarakoze ni mbega ni nk'aho iyo poromese yaba ari nka nka nka nka eritaje habyarimana yashakaga gusiga kuri icyo kibazo noneho abamukomokaho niba babitekereza bumva koko nta nta ntacyo bibatwaye bakaba bumva ko wenda bashobora kuvuga bati iyi poromese data yari yarayitanze twebwe nk'abamukomokaho twifuza ko ibyo bintu byajya ahagaragara koko bika abantu babuze ababo bakumva ko umupapa wacu yabivuze abivanye ku mutima atari ibintu bya politike gusa yavugaga kubera ko yari azi ko hari barimo kumarojisitara hari n'ibitabo bizasohokamo
ejene ndahaye ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe venise nshimiyimana
ni kuri ayo magambo ya Eugene Ndahayo dusorejeho iki kiganiro mbibutse ko ku cyumweru gitaha muzumva igice cya kabiri ku minsi ya nyuma ya perezida Kayibanda hamwe na Etienne Karekezi wahagarariye iyi muri Isanga Eric Bagira ubusa wafashije kuyitegura mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama